murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika amashyirahamwe yigenga yahunze uburundi yinjiye mu rugaga mpuzamahanga rwitwa tunora paje uru rugaga rufite umugambi wo guharanira ko abategetsi bahererekanya ububasha mu ituze muri demokarasi mu gifaransa babyita alternance democratique en afrique tournons la page pour l'alternance démocratique en afrique mu magambo arambuye iyo umuntu asoma igitabo arangiza urupapuro akaruhindura akajya kurukurikiraho mu gifaransa nibyo bita tourner une page tourner la page ariko nanone bishatse kuvuga kureka ibyo wari urimo ugafata ibindi bishya tourner la page pour l'alternance démocratique en afrique rero ni nko kuvuga ngo tureke ibyo turimo ture mu bya politiki birumvikana noneho duhindure abategetsi bajya bahererekanya ububasha muri demokarasi muri afurika demokarasi ni intwaro rusange mu kirundi uru rugaga ruriya rero tunora paje rurimo amashyirahamwe yo mu bihugu icyenda uburundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo kongo brazzaville gabon cameroun chad niger cote d'ivoire na guineya ishami ry'uburundi rikuriwe na metre bigirimana janvier ni umunyamategeko akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu niwe mushyitsi mukuru rero w'uyu munsi metre bigirimana uraho neza urakomeye
ndabaramukije thomas ndabaramukije n'abari kubarumviriza ijwi rya amerika ndagushimiye cyane rwose mu izina ryabo uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri ibibazo bya demokarasi muri afurika no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burundi uko bimeze none tudatinze mu magambo tournora page ni abanyafurika ubwayo babyitekerereje barayishinga cyangwa muri kumwe n'abazungu
tunora paje ndayivuze mu ncamake navuga yuko ari urunani rw'amashyirahamwe y'abadahanira ibyiciro bya politike bahurikiye mu bihugu bya afurika ariko irimwo n'abasanzwe bari mu byo bita diaspora ni kuvuga amashyirahamwe y'abanyafurika baba mu bindi bihugu byo ku isi mu yindi migabane y'isi cyane cyane uno munsi abarimwo bakorana n'inkani zo mu bihugu bya afurika cyenda mwamaze kuvuga ni abasanzwe bari muri diaspora y'i burayi mu bihugu by'i burayi ni kuvuga abanyafurika bose basanzwe baba mu bihugu bya burayi usanga hari amashyirahamwe barimwo amashyirahamwe rero turakorana kugira ngo turabe yuko uno munsi ibya demokarasi muri afurika byogenda bitera imbere kuko turacyari inyuma ugasanga kandi birazana inyanya nyinshi aho rero uburundi hoho bikaba nuvuga ni ku buryo budasanzwe kuko dufite ibibazo bya demokarasi bihambaye cya cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kumbe nkataza kubigaruka ko ikindi nacyo noca mvuga ni uko turunora paje si umugambwe wa politike kandi dukora politike nibyo turaharanira uburenganzira mu bya politike kuko ntawovuga demokarasi atavuze politike ariko turatandukanye n'imiryango ya politiki kuko tuba dukeneye kuja mu butegetsi gusubira abategetsi kanaka niko se metre niba hari abanyafurika baba mu burayi bakorana n'amashyirahamwe y'abanyaburayi mwebwe ntabwo abanyagihugu bamwe na bamwe ba afurika bashobora kuvuga ngo muri ibikoresho by'abazungu
Eh, oya hapana bado turi ibikoresho eh, by'abazungu kuko eh, izo nani ziri mu bihugu bitandukanye bya afurika n'abanyafurika ubwabo bagiye hamwe baravuga bati eh, kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere eh, mu bu- eh, mu bisata bitandukanye eh, ni ngombwa yuko ibijyanye no gutunganya ubutegetsi ibijyanye n'inzira za demokarasi zigenda zubahirizwa eh, kugira ngo abanyagihugu eh, bashobore kwitorera inkozi zabo mu myidegemvyo eh, maze abo batoye bamenye yuko ari intumwa z'abanyagihugu baba batoye ibyo rero nibaza yuko ari inyota eh, nk'urwaruka rwo muri afurika dusanzwe dufite cyane eh, kwibaza yuko byoba ari abazungu babidutuma eh, byose nibaza yuko byoba eh, ari byo eh, kanatsinda ibibazo ubwacu nk'abanyafurika eh, nitwe bihanze iyo hari ibibazo bya demokarasi abanyafurika urwaruka rw'abanyafurika eh, nitwe tugira ingorane eh, mugabo eh, ku bihugu usanga demokarasi iriko iragenda itera imbere usanga n'ibyo bihugu kenshi eh, bigira ituze bakaba mu mahoro abanyagihugu bakidegembya eh, maze bakaja ku bikorwa by'iterambere metere janvier bigirimana akuriye ruriya runani tunora paje mu burundi niko se metere mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika ngo mwiganirire amashyirahamwe y'abarundi ari muri muri uru runani ni ayahe
Eh, nk'uko nari namaze kubivuga uru runani tunura paje rwatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko amashyirahamwe y'u Burundi yagiye kwinjiramwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, aho rero eh, tu- ayo mashyirahamwe acinjiramo yi- yi- eh, yari amashyirahamwe yari agize urunani twise muvuma hari twaziye manda Eh, rwari urunani rw'amashyirahamwe ahanira eh, kubahiriza amategeko mu Burundi cyane cyane dufatiye ku ibwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha eh, kuko byari byasenyuwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza Eh, ico gihe rero eh, urwo runani rwinjiye muri uwo muhari mpuzamakungu eh, kugira ngo rufatikanye n'abandi banyafurika eh, mu kwiga mu guca hirya no hino ibibazo bijanye na demokarasi eh, kugira ngo tubandanye dutanga intererano uno munsi rero urwo runani rwo rwatanguye kwinjiramwo ariko uno munsi hariho n'ayandi mashyirahamwe ariko arinjiramwo cyane cyane amashyirahamwe eh, y'abandi eh, usanga baharanira iby'agateakazira mu ishuri rya demokarasi canke iby'intwari ibereye Eh, kandi ikindi naco eh, urwo runani rutandukaniye n'izi- n'izindi nani tumaze kubona eh, ni uko abantu ku giti cabo nabo bafise uburenganzira bwo kwinjira eh, muri urwo runani tunura paje nk'abigisha ba kaminuza eh, aba bahanzi usanga eh, ba- ba- bari mu by'umuziki canke bafise ibindi bakora eh, bituma eh, bashobora guha inyigisho runaka abanyagihugu eh, abo bose baba bafise intererano bashobora gutanga eh, nabo baba buguruye imiryango muri urwo runani turunura paje ni kuvuga hajamwo amashyirahamwe hajamwo n'abantu ku giti cyabo ni kuvuga eh, nuvuga yuko harimwo eh, bishasha ku bijanye n'ukuntu inani zaba zikora eh, kenshi dusanga ari amashyirahamwe yonyine ashobora kujamwo ariko n'abantu ku giti cyabo baba bafise intererano muri ivyo urunani turunura paje ruba ruko rurakora eh, n'ab'imiryango iba yuguruye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tunora paje mbese ni ukuvuga ngo duhindure ingendo maze ubutegetsi muri afurika buhererekanwe muri demokarasi mu ntwaro rusange mu mahoro nibyo tuganiraho na metero janvier bigirimana ukuriye rero tunora paje mu burundi kuri telefone turi kumwe na ndikumana ndikumana we
yego karame urakomeye
yawo ndamahoro kabisa uri herereye hehe se?
mbereye mu gihugu ca tanzania mu gisagara ca dar es salaam uri umurundi ariko
Ah, uri umurundi
eh, ndi umurundi ndi umurundi neza cyane ndi umurundi kabisa ye noneho igitekerezo cyangwa ikibazo
Na- natumvise natumvise Eh, nagomba kuvuga kubaza uyu mutumire wacu ni metere bigirimana janvier metre bigirimana Yego.
kubyerekeye diaspora diaspora nab- nabona ko mu burundi nkongera nkamubaza nti mu burundi mubona irasoboka ko muna mu burundi eh, ubutegetsi kenshi buba bufisanzwe bufise eh, ingorane zifatiye ku migambwe kenshi na kenshi ugasanga imigambwe yacu yabaye myinshi ugasanga ubutegetsi nabwo ku migambwe busanzwe bufise bukorana nabo bagomba kubakumira bamaze kubakumira bagaca haba itoteza ry'abajya abantu batavuga rumwe hamaze kuba iryo toteza ukajya usanga abenshi barafungwa abandi baricwa inyuma y'icyo kintu kirimo kiraba ukaba usanga ubutegetsi bwamaze kwirunda ko biri byinshi byerekeye amabi afatiye ku gitsina ubwicanyi bufatiye ku batavuga rumwe inyuruzwa ry'abantu niyo mpamvu ituma ubutegetsi busanzwe buri ku bufite puwari uwo mwanya budashobora kuva ku butegetsi none agomba mbaze uwo mutumire wacu abona aya mashyirahamwe ya diaspora yo muri afurika azoshobora kugondoza leta z'uburundi cyane cyane leta y'uburundi kugira ngo ishobore kuganira n'abo batavugamo cyane ishobore kuja ku murongo y'abo batavuga rumwe kugira ngo mu burundi hashobore kuboneka amahoro nagombaga iyo yatari ikibazo ngombwa kubaza umutumire wacu igikuma urakoze cyane
murakoze namwe metero bigirima musubize rero
murakoze ndi kumana ikibazo abajije n'ikibazo gihambaye kinatuma twinjira mu idonido ku buryo bw'umwihariko ku bijanye n'ibibazo bya demokarasi biri mu burundi nk'uko abivuze nawe tutoja kure kuva ubutegetsi buri mu burundi bwa sndfdd bushikiriye ubutwara igihugu mu bihumbi bibiri na gatanu haragiye haribonekeza utunenge twinshi mu bijanye no gusarikanya ubutegetsi n'abandi mu bijanye no kubahiriza amategeko mu bijanye no kubahiriza uburenganzira bw'abarundi uno munsi rero byagiye byunyuka cyane cyane kuva mu bibiri na cumi na gatanu aho uramutse igihugu uno munsi petero nkuru nziza yafata ingingo itandukanye n'amategeko mu kugomba gutwara ikingo cya gatatu ibyo bikaba byari n'ibwirizwa shingiro ry'uburundi na cyane cyane amasezerano y'iyarusha iryo bwirizwa shingiro risanzwe rikomoka ko ibyo rero bikaba byatumye haba induru haba abantu bicwa haba abantu bangazwa ku buryo uno munsi abantu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi abatari bake basigaye bari hanze y'igihugu badafite uburenganzira bwo kujya guhiganwa mu bya politiki nubwo havugwa yuko umwaka uza hazotegurwa amatora ibyo rero bikaba byatumye bidusubiza inyuma cyane hambavu y'ibyo haribonekeza ibibazo bihambaye bijyanye n'ingene ubutegetsi bwa sendegide buriko buratwara igihugu kuko dufatiye ku njyana ubundi bwagiye buracamwo hariho umuti wari wavuguswe iyo ari wari umuti uvuga yuko abantu bateza gusangira ubutegetsi baba abafite imigambwe mito mito baba abatari mu migambwe baba abari mu bwoko kanaka canke ibindi uno munsi rero turabona yuko hariho umugambwe wiganje twasubiye ku ntwaro isa nk'iy'umugambwe umwe ibyo bita parti unique de fait mu gifaransa yego mu mategeko biremewe yuko imigambwe ikora ari myinshi ariko turavye ingendo y'ubutegetsi buhari baramaze kwirukana iyindi migambo yose yoshobora guhiganwa n'uwo mugambwe tugaca tubona rero uno munsi turi mu bibazo bidasanzwe mu bijyanye na demokarasi mu bijyanye n'akazoza k'abarundi kuko byarasubije inyuma igihugu mu bifata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu niko se metere yabajije ati yego yabajije ati ko muri hanze muzashobora kugondoza ubutegetsi gute
iki ikibazo cyiza cyane twebwe uno munsi nk'abarundi turi hanze ariko turakorana n'abari n'abari mu gihugu kuko uno munsi ingorane dufise nk'abarundi baba bari mu gihugu hagati baba bari hanze y'igihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose tukereka amakungu y'uko ibintu mu burundi bitera biyangara y'uko ubutegetsi buhari budashobora kuzanira amahoro uburundi kandi bushobora no gukwega akarambaraye mu karere kose ari nacyo gituma izo ngufu tuzishyize hamwe n'abarundi bose basanzwe bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu tugatakamba n'amakungu akadufasha ibyo ashoboye kuko uruhara runini rw'abarundi twibaza yuko biteye bitebuke iyi ngendo y'uko abategetsi bafata igihugu bakakigira nk'agatongo kabo bakica aho bashatse amatungo y'igihugu asahugwa ntibabe bagitwarira abarundi bose iyi twafata yuko ari nk'ingwano bari kwagwana n'abarundi bose ntitwibaza yuko akaguru k'abategetsi uno munsi bari mu burundi rero bashobora kuzosinda ingwano baba bariko bagwana n'abarundi bose mwe n'izo ngwano zihera mwe n'ako kagwi gataye kakomoka twibaza rero yuko uno munsi batikubisa agashi ngo bemere yuko uburundi ari bw'abarundi bose ibyo bazokwega twibaza ko bamaze kwegera abarundi ariko nabo nyene kumbure mu minsi bazosanga barikwegeye kuko nk'uko nariko ndabivuga iyi imirwano yo kurwanya abarundi yo kutoteza abarundi kubafata nk'uko ari abantu ata kintu bashoboye yuko abantu bazoguma banumye eh, yo kubashyira mu bwoba mu bukene mu bwicanyi n'ibindi izi ni ingendo mbi cyane kenshi zituma mwene ubwo butegetsi bukeba buga- bugata bukomoka eh, kandi uburero turabufise eh, n'akarorero gaheruka kuba muri sudani eh, muri za algeria n'ahandi byarerekanye yuko abarundi eh, na ko abanyagihugu iyo batoterwe cyane biramara igihe niko birababaza bituma haba ingaruka mbi nyinshi cyane ariko bite bitebuke eh, mwene ibyo bituma mwene ubwo butegetsi bubi buteba bukomoka sudan na algeria metre bigirimana twakongeraho n'izindi ngero za burkina faso za tunisia za zimbabwe aho abaturage barambiwe bajya mu mihanda ku bwinshi ariko rero ahangaha ntabwo twakwirengagiza uruhare rwa gisirikari mwebwe murubona mute muri iyo nkundura
ati ibyo bijyanye n'igisirikare cyangwa ibijyanye n'iby'inguvu eh, ni umugani runani turimo tunywa paje byo gukoresha inguvu ariko eh, abanyepolitike cyangwa abasirikare cyangwa abarundi nyine baba bariko baratuvuga Eh, nk'uko byarose ku radiyo ijwi ry'amerika mu kirimi Eh, cy'ikinyarwanda ndumva telefone ya metere bigirimana itangiye kuzamo utuntu tw'utubazo metere sinzi aho uri ku- twavu- twavuganaga neza none numva hatangiye kuzamo utubazo wajya ku ruhande gato tukareba
ego bisanzwe gukoresha ubushake y'ubwisirikare bishobora kubuho ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibibazo bya demokarasi muri afurika metere ntabwo turi kumvikana neza none tugiye kongera kumuhamagara bundi bushya kugira ngo turebe niba noneho telefone i- yongera ikinjira neza gusa mbibutse yuko ibibazo bya demokarasi namwe muhora mubyumva buri gihe abategetsi bihindurira itegeko nshinga uko bashaka ababerabeza abo batavuga rumwe abakaberabeza itangazamakuru bag- am- aba- amatora bakayiba cyangwa se abatsinzwe amatora nabo ntibayemere izo ngero murazizi muri afurika ibibazo bya demokarasi ni uko nguko biteye nibyo rero turimo tuganiraho na metero janvier bigirimana ukuriye urunani tourno la page mu burundi urwo runani rukaba ruri rugizwe n'amashyirahamwe atandukanye yo mu bihugu icyenda bya afurika ijwi rya
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metere bigirimana bambwiye yuko yagarutse ku murongo metere twarimo tuvuga ku ruhare rw'abasirikari ingabo z'igihugu muri bene iyo nkundura ya rubanda y'abaturage mu kuberabeza ubutegetsi bwabananiye mwebwe urwo ruhare murubona mute
icyambere cyo twagomba kuvuga ni uko eh, uwo mu- uru runani rwacu tunura paje ari urunani rudashyira imbere ibyo gukoresha inguvu mu buryo ubwo ari bwo bwose ko turazi yuko inguvu hari igihe zizana ibintu bitari byiza twebwe ntitubishyire imbere ariko ikibonekeza ni uko ibisirikare byo mu bihugu bitandukanye kenshi hari igihe abanyagihugu b'ibyo bihugu baba baremerewe kuko ibyo eh, ibyo abanyagihugu baba bariko bara- bamwo abasoda nabo baba babibona eh, kenshi n'aho n'aho bagerageza kubagota usanga abasirikari baheza bagakorana n'abanyagihugu eh, bakikura ko ubutegetsi byarabaye hatari hake aho usanga igisirikare cyaragize icyo gikoze kugira ngo ubutegetsi bukandamiza abanyagihugu bushobore guhagarara Eh, no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo twarabibonye ko byaje kuba mu burundi Eh, ibyo rero nta bindi byinshi twabivuga ko mugabo ikizwi ni uko eh, nk'uko nari namaze kubivuga iyo hari akagwi k'abategetsi bamaze gufata ingendo yo gutoteza yo gukinyiza abanyagihugu kenshi bizanaho abanyagihugu bashika ahantu mwe n'ibyo bintu ntibiba bagishobora kubinywera kwa amazi ntibiba bagishobora kubigendera ko ugasanga mwe n'ibyo rero nibyo bitumye habaho imigwi irwanya ubwo butegetsi canke n'igisirikare cu- eh, co muri ibyo bihugu ugasanga camaze gufata ingingo y'uko kivuga kiti reka dutabara abanyagihugu kuko eh, baba bafise uburyo bwo gushobora kubikora ijwi ry'amerika kuri telefone dufite mutwenga kare idirisa na serge idirisa na serge mube mwihanganye noneho duhe ijambo mutwenga kare amaze akanya rwose ategereje mutwenga kare urakomeye
ubwo ndakomeye ndashima uherereye hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura muri karitsiye mirango ye in- intererano cyangwa icyumviro
Bo, intererano yanjye Ah,
ntabwo ndi kure cyane n'ibyo eh, umutu- umu- umu- urongoye ikimenyesha eh, iki kinyamakuru sonora paje a- avuze mhm.
ko nanjye ndiko ndaraba aho mperereye hari exemple nko mu bintu bijyanye eh, na na demokarasi yego
by'ukuri hariho kutayubahiriza kuko nta bantu nyine bafata
komeza se.
Hello?
yego bandanya ndakumva
niyo ndiko ndaraba abantu nyine bafatwa ni- na- na- n'abajene twita ngo ni imbonerakure Ugas- ugasanga ariko barabakora ba- babagize amakosa atabayeho ibintu bidashobotse by'ukuri nanjye ah, nkagera ahantu numva by'ukuri ndengewe ndiko niyumviye ubwo buzima
yego
na- ari igishoboka by'ukuri twasaba yuko hobayeho igihindutse abantu bagahindu- bagahindura bakabona kure bakabona yuko by'ukuri hariho abantu bariko bararenganwa bazira ubu
ye mutwenga kare urakoze yego murakoze namwe noneho duhe ijambo na idirisa idirisa we Eh, mwiriwe mwiriwe wiriwe neza uherereye hehe
dore kigali y'inuye karoroma ye nuko gusha ku ngingo
icyiyumviro njye mfite ni uko nasaba ni icyiyumviro ndagaruka kuri demokarasi yo muri afurika Mhm.
Eh, turisabira nyine aba- turisabira nyine abayobozi bariho ubu ngubu barebe kure barebe inyungu za afurika barebe nyine uburenganzira bwa- bw'abanyafurika b'abaturage bajye i- nyine tubone demokarasi mu bihugu byose bya afurika tubone kandi nkanashimira aba- aba- abaperezida bagiye bava bakurikiranye neza nta kibazo giteje twebwe abanyafurika biratubabaza cyane kubona ibindi bihugu bihora mu ntonganya zi- za hato na hato n'abaturage tubatakaza i- i- bitu- biratubabaza ku mitima ye idirisa urakoze
Eh, namwe murakoze cyane noneho duhe n'ijambo na serge serge we
mahoro mahoro ni amahoro uherereye he serge
ndi muri bujumbura rirare yego Gu- mbese bivuga ko kuri ibyo eh.
aba bantu bahunze bava mu burundi Mhm.
iyo navuga ko ata demokarasi bakunda
kagira inkuru ubu urabisobanura gute
igitabo ndabisobanura eh.
urabye ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngaha mu burundi biraboneka neza ko batashaka ko ari amatora aba Mhm.
bumva bagiye rero muri urwo runani nibemere ndetse navuga nibemere basaba imbabazi basaba imbabazi iyi leta ihari yego
basaba imbabazi hanyuma bagaruke mu gihugu bakore politiki nk'abandi mugabo niba barekiri muri ibyo bavuga ngo igisirikare ngo cyaratoteze abantu ngo muri bibiri na cumi na gatanu yewe mu mezi bakora batakubiri na demokarasi ah.
yego ese reka nkwibariza akabazo gusaba imbabazi nimba zigomba gusabwa bazisaba leta nimba hari icyaha bakoze cyangwa bazisaba abarundi bose
ni leta ihari n'abarundi eh.
kuko nayo- nayo iyoboye abarundi Eh.
yego serge urakoze
murakoze namwe
Ah, metero bigirima
asabwe serge ndifuza ko wagira icyo uvuga ku byo amaze kuvuga kubera ko abandi byari ibitekerezo byabo naho aho ngaho serge nawe arabagirije ngo ntabwo mukunda demokarasi
nibaza yuko serge kumbure ashobora kuba afite isaha yengamiye cyangwa hariho ibyo atazi ariko ibyo ni uburenganzira bwiwe kubivuga uko kuvuga yuko abahuza igihugu badakunda demokarasi icya mbere cyo ngo umuntu amubwire yuko guhunga si ibintu umuntu atora kuko abikunze kenshi iyo uhunze utakaza byinshi usiga umuryango usiga ibyawe usiga akazi kenshi uhunga uri gucika ku icumu guhunga rero si ibintu umuntu yicagurira kandi nta muntu n'umwe adashobora guhunga ariko wowe ntabyo ndamwifurije kumbure ntawo kwifuriza abarundi batahunze guhunga kuko birababaza cyane ikindi nacyo kuvuga yuko ngo abahunze ngo ari abansi ba demokarasi nibaza yuko ahubwo abansi ba demokarasi ari abatuma abarundi bahunga kuko abarundi ntibahunze amahoro ntibahunze umutekano ntibahunze demokarasi iyo demokarasi ihaba kumbure twari kujya mu matora meza nta nkozari gutumberezwa ku banyagihugu nta barundi sinzi bari kwishwa bakangazwa bagatotezwa kumbure rabo bihagiye ubutegetsi ku nguvu twibaza ko aribo bansi ba demokarasi nibo bakwiye kugira ibyo babazwa ku bijyanye na demokarasi nayo abahunze ni uvuga yuko ari inzirakarengane ni abantu bari kugerageza kurwanya na gato y'akazira muntu n'abari kubagwanira demokarasi maze kubera ubutegetsi bwari bufise igitugu n'inguvu buheza wiruka ko barayanyaga baja mu bihugu bindi gusaba ubuhungiro novuga yuko rwaciye umucanzo ku bashoboye no guhunga kuko dufise ibitsingi by'abarundi benshi bishwe uretse abo bangajwe bagahunga igihugu rero nagomba mbwire serge kuri ico iyo mvugo ntazosubire kuyivuga kuko yoba ariko aratambuka umubyimba abarundi sinzi bahuye n'ivyo vyago vy'ubu butegetsi buhari uno munsi kumbura atabizi yobibaza ico kuri ico cambe nico namubwira kugira kabiri ati bosaba imbabazi yego
nibaza yuko uko no guturika ingene ibintu bitegerezwa gukorwa umuntu ntashobora kugutoteza ngo akwiruke ko yagomba kwica ngo umusige hama ngo ucuze umusaba imbabazi twebwe ubwo butegetsi ntabwo twimirije gusaba imbabazi kuko nta saha twakoze ntacyo twakoreye abarundi nta n'icyo twabukoreye bwaradutoteje buratwirukana kumbure umunsi bogarura kenge bakasaba imbabazi abarundi twobitahura mugabo se abarundi batotejwe bazoja gusaba imbabazi ubutegetsi bwica bwiba bukangaza abarundi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metere janvier bigirimana ayoboye tonora paje ni urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki mu bihugu icyenda bya afurika we rero ayobora ishami ry'uburundi turi kuganira ku bibazo bya demokarasi no guhererekanya ubutegetsi mu ituze mu mahoro kuri telefone turi kumwe na felix felix we felix telefone ye yacitse noneho twihamagarire akingabiye akingabiye akingabiye uri hehe uherereye he
ni mu rwanda mu karere ka kirehe akarere ka kirehe ni mu burasirazuba ni uko gusha ku ngingo gusha ku ngingo yeee ikibazo uje nabaze umutumire yego biragaragara ko biragaragara ko abaperezida ba afurika benshi cyane cyane muri aka karere kacu badashaka guhanahana ubutegetsi biciye ku neza amashyirahamwe rero gerageza ko bigenda nagira ndabaze none ko mbona muri afurika bikunda guca mu nguvu ayo mashyirahamwe nayo akaba ategekanya ko azabishyira mu nzira ya demokarasi mu gihe abakuru b'ibihugu mbona batabikenera ko bica ku neza abaperezida bazaza barayoberana bizaza biranga ko batanga ku neza bateganya kuzaza bakora iki ko mbona iby'ibiganiro ibyo gutanga ubutegetsi ku neza mbona abaperezida bo mu karere cyane cyane batabyemera ni icyo kibazo nabaze umutumire yereka ahita gusubiza akingabiye
iki kibazo cya akingabiye ni ikibazo cyumvikana kandi gifata ibihugu byinshi byo muri afurika ntawe guhoni mu karere k'ibihugu turimo gusa aho usanga hari ibibazo bya demokarasi cyangwa kudabisikanya ku butegetsi icyo navuga urwo runani tunura paje n'urunani navuga rugitangura igikorwa cyago ariko turazi ibihugu aho abanyagihugu bahagurutse bakabwira abategetsi yuko batakeneye yuko baguma mu nzira zo gukandamizwa abo bategetsi bagateba bakabyumva kandi rimwe na rimwe usanga atanga ubuzaruyemwo ni nko muri ibi bihugu usanga abanyagihugu baragurutse bakagira imyiyerekano ugasanga nk'imyiyerekano y'amahoro irabaye mu gihugu cyose kandi abanyagihugu bakavuga bati ntitwemera yuko tubandanye ducinyizwa ibyo tubayemo imyaka n'imyaka biteza guhagarara ibyo turazi ko byabaye muri za gambiya turazi ko byabaye za burkina faso aligeri n'ahandi bisigura yuko abanyagihugu rero umunsi bazavuga bati abategetsi bacu ntitukiremera cyane dukeneye ko ibi bihinduka burya abanyagihugu barafite ingufu zidasanzwe zo gushobora guhindura ibintu rimwe na rimwe n'abatabahagiyemo ingufu ni byiza yuko rero mwe n'ibyo abanyagihugu babimenya cyane cyane yuko ingufu zitama ari wo muti w'ibintu byose mugabo ikiba gihambaye muri ibyo ni uko ibyo abanyagihugu basaba biba ari ibintu bifite ishingiro kandi abanyagihugu usabana nta n'uwo babwira ngo baje kwiyamiriza ubutegetsi buri ko bakorera neza ubutegetsi bububahiriza ubutegetsi butuma bajya mu iterambere babana neza ibyo rero nuvuga yuko ari igikorwa cy'abanyagihugu bonyine twebwe nk'abari mu mashyirahamwe abadahari ibyiciro bya politiki icyo dukora tubabwirwa uburenganzira bwabo tubabwira yuko ubutegetsi kanaka buri kubura barenganya ubundi igikorwa nyezina giteza gukorwa n'abanyagihugu bonyine ijwi ry'amerika turi kumwe kandi na sibomana sibomana we
yego me urakomeye
yego ndakomeye uri hehe siboma
cyemerewe mu gisagara cya bujumbura muze nkavuka igitega uravuga neza ku buryo wagira ngo uri mu cyumba hano hafi komeza
ubu muranyumva neza cyane rwose sawa sawa jewe nagoma mvuge ucerekeye ba perezida bo muri afurika ngaho iwacu mpere nko ngaho burundi iwacu twebwe rero ngaho burundi iwacu bibiri na gatanu twaratoye bibiri na cumi turatora hama bibiri cumi na gatanu ati ikiringo carangiye hama harabimumbumuka mu gisagara ca bujumbura bikanyara abantu barahunga abandi baricwa abandi baratotezwa barabura irengero ryabo hama rero baratora nyene ivyabo ku ngufu kubishakiye abanyapolitiki bamwe bamwe bandi bacico bahunze abanyagihugu ari mundi mugambo yarose ukuntu ashobora gutora ndobone babibona gute umutumira abibona yo umuco wabwo gute ko murabona aha mu burundi yabaho yarashyikirije abantu agomba kugitoza abandi bakavuga urukuru ngo azotura kugitoza none umuco wabyo twebwe bwatuyobeye turarindiriye turabe rero mu mwaka uza ukuntu bizogenda ye reka itagusubiza siboma urakoze nkaba ndi umunywanyi nagomba maruze murampamagara ndabashyikiriza amakuru yego rwose turabyakiriye neza ubwo ngubwo reka fatu ahita afata nimero yawe tuzajya tukwitabaza uduha amakuru urakoze cyane
amakuru yashyikiriza kuri ahubwo mugize neza ye komera siboma metere bigirima uhamwumvise sibomana ati ko amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aje mwatwunguriye iyihe nama
icya mbere cyoco ni uko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri urabye icuka cya politiki kihari mu burundi twibaza yuko atari amatora n'inkingi twakwita imico ntuze nkuru nziza nibyo yari igeze kuvuga yuko atazasubira kwitoza ariko twebwe nk'abarundi duhana iby'agateka na muntu tuzi ingene urya mugabo ameze twibaza yuko ibyo kwitoza ashobora kubigira cyangwa ntabigire mugabo ikibazo nyamukuru kiri aho ikibazo nyamukuru ni ingene uwo muntu azoba amusubiriye azoza ari umuntu yemera kuganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari umuntu yemera kuzana ituze mu gihugu ari umuntu yemera guhagarika ubwicanyi kuko uno munsi ikibazo uno munsi gihari ni ingene iyo hegereje amatora uwo muganga usendebede nta kindi kintu na kimwe ukora atari kwiruka ku bantu baba batavuga rumwe nawe nk'uno munsi ndabahaye nk'akarorero urabye abanywanyi b'umugambwe mushasha twagwa ni agatorwasa amabi bariko barabona mu burundi birababaje cyane kuko abo banywanyi b'uwo mugambwe nta n'ikintu bagomba bonda hindura kuko turazi yuko urwego rujejwe amatora rwitwa seni mu burundi inkuru nziza zobategeka guha amajwi sendedede bashatse ntibyumvikane ingene uno munsi rero uwo mugambwe ubandanya wica utoteza abatavuga rumwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu gihe kandi tuzi yuko urwo rwego rutigenga urwo rujejwe amatora ruzobaha amajwi yose baba bakeneye urumva harimo ibihushane ntibyumvikana rero ibyo bintu by'uko baguma baryoherwa no kugandagura abantu babaziza imigambwe ya politiki baba barimo mvuga ibyo twibaza ko bifite insiguro insiguro twibaza ishoboka ni uko ubutegetsi bwamaze kubona yuko bwishe bukiba bugatoteza abantu ku buryo rero buvuga buti ntacyo tucera batemera yuko abarundi bagira agahengwe kuko bagira agahengwe mu burundi igihe waba atari iterabwoba mu burundi igihe waba atariho gutora gutoteza abarundi boronka akaryo ko kwiyumvira akaryo kwiyumvira ingene nibwo butegetsi babyikurako uno munsi rero icyo baca bakora mu gifaransa bagize ibyo gusema terere ku buryo ata muntu ashobora kuvuga n'uwundi umuntu wese aguma ubuzima bwiwe ayibaza ko buja kumara iminota umwanya abicanyi bakora n'ubutegetsi bataragomba yuko ubuzima bwiwe buhagarara ibyo rero ni ibintu biteye amakenga cyane ku buryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri tubona yuko ubwicanyi bufatiye ku ngufu za politike buzohava bubandanya cyane kuko ibyo byaribonekeje no mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe ubutegetsi buhari bwari ko bugomba guhindura ibwirizwa shingiro abatari bake mu mugambwe urongowe ni agatorwasa kubera uwo munyapolitiki uno munsi yitwa ko afite ingufu kuvuga rumwe n'ubutegetsi byarabonetse yuko bishwe cyane ku bwinshi uno munsi bageze aho baturira ingoro z'umugambwe bakajya bavuga yuko ngo nibo bari kubariturira ko ibyo byose bikerekana ko icyuka cya politiki kigiye kuba kibi kandi bikagaragaza yuko abarundi bagiye kubandanya bicwa ku bwinshi ari nacyo bituma tubona yuko ayo matora atakintu cyiza na kimwe ashobora kuzozana ku burundi cyane cyane yuko ageze n'ibyari byitwa ngo ni ibiganiro byari birongowe n'uwahoze ari umukuru wa tanzania perezida benjamin yamaze gutanga imihoho byaranse yuko bitera intambwe ku buryo uno munsi rero hari ishuka kibi cya politiki mu burundi kandi abarundi bakaba bari no mu yandi maganya menshi abarundi bishwe n'indwara bishwe n'inzara bishwe n'ubukene ibyo byose rero bituma mu burundi haba hari ishuka kibi uno munsi ayo matora akaba atakintu kinini ashobora kuzokungura ariko tugasaba yuko abo bategetsi kumbure bo kwiha ayo majwi bakeneye kuzokwiha mugabo banywanyi b'iyo migambi itavuga ngo n'ubutegetsi bakabareka abanyagihugu bato bato birirwa bacisha ku buhomba bariko babahora ubusa kandi bamenye ko umunsi urizi nari umunsi bazovyishura kuko abo bisasu si ibinyabwoye bahonyora ni abantu bafise imiryango ni abantu bafise abana bafise abo bavukana abo rero babikoramye ko ari umunsi ivyo vy'itabwoye bitazoba birakora ko ari umunsi wateze uzobibazwa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metero janvier bigirimana niwe mushyitsi mukuru turaganira ku buryo abanyafurika bashobora guhererekanya ubutegetsi muri demokarasi mbere y'uko mijambo hakizimana na jean damascene bategereje kuri telefone metero bigirimana agira ngo nkwibarize akantu hari abategetsi bamwe na bamwe bo muri afurika bavugaga n'ubu ngubu hari abakibivuga ko demokarasi yo muri ibi bihugu byo mu burasirazuba uburayi amerika atari demokarasi ikwiriye afurika ahubwo ngo afurika ngo yifitiye demokarasi yayo mwebwe muri turno rapaje mubibona gute
twebwe kuri icyo kibazo twibaza yuko demokarasi yo muri ibyo bihugu ntawovuga yuko wokwiterura uko nyine ngo uyitereke mu bihugu bya afurika mugabo hariho ibintu bidahara ngenderwa ko binyamukuru amademokarasi yose yateza guhurirako ntanze nk'akarorero icya mbere nta hantu uzavuga ngo hari demokarasi mu gihe amatora adatunganywa mu gihugu idatunganya amatora kandi abanyagihugu batoremo umwidegembye batora aho bakeneye kuba barongora muri icyo gihe nibaza yuko ibyo ari ibintu bya demokarasi zishobora guhurira mu gihugu batubahiriza agateka kazina muntu twibaza yuko naho ibyo yatakuvuga ngo ni afurika cyangwa ni hehe mu gihe agateka kazina muntu katubahirizwa abanyagihugu bitwa uko abategeka babishatse muri icyo gihe nta bya demokarasi twavuga ngo birahari ikindi nacyo kiba gihambaye ni uko abatowe n'abanyagihugu bateza kumenya yuko ari intumwa bagategerezwa kumenya yuko batezwa kugira ibyo bibanga ibyo bubahiriza kandi batezwa kujya gusigura ibyo bita mu gifaransa rande konti bateza ko hariho ibyo bategerezwa gusigurira abanyagihugu babatumye umuntu iyo yabaye intumwa ntacyo afata uko ashatse uwamutumye ahubwo aragenda agakora ibyo yamutumye ubundi akaza akamubwira ati umusaruro ibyo wantumye byanyereza uku asubiye akamwizera akamwongera niyo n'ibyo rero twibaza ko ari ibintu nyamukuru amademokarasi yose ahurira ko nubwo hari ibyo usanga bishobora gufatwa nk'ibintu bito bito ibihugu byose bishobora gutunganya uko bishatse mubwo harimo ibintu nyamukuru amademokarasi yose twibaza ko ateza guhurira ko kuri telefone rero dufite hakizimana ariko wambwiye yuko jean damascene telefone ye yacitse ahubwo dufite na faustin noneho duhere kuri hakizimana hakizimana we
ndabumva uherereye he hakizima
ni mu burundi yeee ubanje gushidikanya ndakumva nuko komeza bandanya eee bandanya
urumva si ugushidikanya ariko kuko ubu hari ibintu bigoye yeee ndabyumva rwose
akenshi iyo umuntu avuze aho aba aherereye neza hari igihe aba aranirukwa ko ku mvo z'ibi na biriya na cyane cyane ko nsanzwe ndi mu bameze nk'abamerewe nabi muri iki gihe
uzira uzira ibitekerezo byawe se kuko nategerezwa kugira ibi n'ibi n'ibi bakavugaho n'amatora atogera mbere nanafunzwe urumva gica kiba ikibazo gikomeye warafunzwe
bavuga ko ndoba mfunzwe icyo gihe ni imigambi bariko barategura kubera murabona ibi bishasha biriko birabyaje twamye turi mu nzego kuva kera hanyuma umugambwe urabona uko byagiye biragenda ariko ubu wandura ukurenurwa wundi mushasha ariko ibyiyumviro ntitwabivuye ko urumva cavuga ca abanywanyi b'uwo mugambwe mushasha ibiki n'ibiki macanja mu bitwa ko babangamiye umutekano wa komine rumva bisaba ibintu birebire uwo mugambwe wanyu ni uwuhe
ni senere
uriya ukuriwe na gato rwasa
yego eee nuko noneho rero uganira na metero bigira imana umubwire ikibazo wari ufite cyangwa se icyiyumviro wari ufite
icyiyumviro mfite ahubwo ni uko abantu bose na cyane cyane abarundi biyemera bari bakwiye guhagararira inyungu zabo mu by'ukuri abantu naho bototezwa cyangwa bakamera gute ntiwototeza abantu bose ngo ubishobore iyo na cyane cyane bashyize hamwe abarundi bari bakwiye kugira urunani bakajya hamwe bagize urunani bakajya hamwe nta muntu n'umwe babatoteza ariko kubera hariho abantu tugifite ubwoba uca usanga bigoye mu by'ukuri nta kuntu abantu bashobora kubahatira mu bintu ngo mujye mu bintu bimwe murabona amadini ku isi ni menshi mu burundi ni menshi hari amadini arenga mirongo ingahe kurya abantu bamwe ari abayisilamu abandi bakaba abakatolika abandi bakaba abaporotesita abandi bakaba ababatiste libure abandi ababatiste ini abandi abadvantiste nyabuna abantu bari mu burongozi bwa none bari bakwiye kubona yuko ukujya abantu batandukanye mu madini ariko bategereza no gutandukana mu byiyumviro bya politiki rero nicyo navuga ye urakoze hakizima
murakoze namwe ijwi rya amerika mu kirundi kinyarwanda duhe n'ijambo na faustin noneho metero bigirimana aze kubabwirira rimwe faustin we urakomeye
muraboneza uherereye he
ndi i kigali mu rwanda yego gusha ku ngingo faustin
ngewe igitekerezo nari mfite bwa mbere ndabanza kuvuga ku bategetsi b'ibihugu bya afurika abategetsi b'ibihugu bya afurika urabona kenshi bafata ubutegetsi ari uko byanyuze mu ntambara cyangwa za kudeta yesi hari ibyaha byinshi baba barakoze iyo bamaze kuba abaperezida babona amayiminite ntihagire umuntu ubasha kubakurikirana mu butabera akenshi ugasanga ari byo bituma bikanyiza ku butegetsi bakumva bataburekura icya kabiri ndavuga ku bantu bavuga yuko baharanira inyungu z'abaturage bakavuga yuko badaharanira inyungu za politike
yego njya nibaza impamvu abenshi ntabwo bajya bahungira muri afurika mu ahantu begereye ibihugu bavukamo ngo babashe byibura no kumenya amakuru mu buryo bufatika akenshi usanga bari muri amerika abandi bahungiye i burayi mu by'ukuri abaturage bavuga ko bavuganira bari mu gihugu bariho barapfa bariho bara uburenganzira bwabo buricwa mu buryo bufatika ariko ugasanga bibereye i burayi gusa ugasanga ni ku maradiyo ni ku masosho mediya nibaza impamvu abavuganira inyungu z'abaturage muri afurika batabasha kuba hafi kugira ngo byibura banakurikirane mu buryo bufatika amakuru amakuru yo mu gihugu cyabo icyo numva nk'igitekerezo kuri jyewe ni babashe kwegera abaturage begera abaturage mu buryo bufatika bifatikanye nabo kugira ngo abaturage buriya umuntu iyo umwigishije ukamwigisha umuri hafi abasha kumva cyane kuruta uko waba uri hakurya y'amazi ntabwo abasha kumva mu buryo bufatika ibyo nicyo gitekerezo numvaga hanyuma tukagerageza abaturage nabo ndibaza ijwi rya amerika hari hari uburyo rishobora kuba ryumvikana no mu burundi oya bara yego kuri kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ubu ngubu ku mirongo migufi niho bashobora kutwumviranaho urabizi ko fm bayifunze
yego ndabizi neza n'abanyamakuru bacu n'abanyamakuru bacu barababera beza bababuza kongera gukora nta yego icyo ngicyo icyo ngicyo ni kimwe mu bintu ni kimwe mu bintu nanone biri mu buryo bwo kwica bwo kwica abantu mu buryo bw'intekerezo ngewe ikintu nasaba abarundi ntibashyire umutima ku gihugu cyabo bareke kwita ku mabwire y'abanyapolitike bashyire umutima ku gihugu cyabo nibamara gushyira umutima ku gihugu cyabo nibwo bazabasha gutekereza no kugira uburyo bunguka uburyo igihugu cyayoborwa abanyapolitike rwose ni ikibazo kubera iriya mpamvu nakubwiye y'uburyo babona ubutegetsi ntabwo wabona ubutegetsi mu mahoro ngo ureke kubutanga mu mahoro ariko igihe igihe cyose ubutegetsi buzabonwa mu ntambara urabyumva nawe no kuburekura ni intambara yeee faustin urakoze cyane metero bigirima uyu hakizimana wo muri cnl sinzi nimba hari icyo wavuga ku byo yavuze byari ibitekerezo ukuntu abona ibintu bimeze na faustin rero wamwumvise ati abategetsi bagera abenshi muri afurika cyangwa se bamwe na bamwe ari uko binyuze mu ntambara cyangwa muri kudeta noneho bagahita biha ubudahangarwa imyunite bityo rero ati ntabwo bashobora gutanga ubutegetsi noneho ati namwe rero musa n'abavugira rubanda mwigira aho ngaho kure mu mahanga ya kure kuki mutegera abaturage mugahungira mu bihugu bya hafi
murakoze munkundiye nagomba mbere kuri faustin yego mbere kuri iki kibazo avuze kijyanye n'abavugira abanyagihugu usanga bavugira batari mu bihugu byabo ugasanga kenshi ntibaba bari kumwe n'abanyagihugu ariko baravugira kuri iki nagomba ndamuremeshe gatoya ku bijyanye n'ibihugu bitandukanye bya afurika twavuze urunani turunura paje rukoreramo uretse uburundi bwonyine bijya bihugu byose mwadondaguye ikiganiro ryitangura abasanzwe bahagarariye urwo runani shanki bakorana nabwo bose bari mu bihugu byabo ni ukuvuga bakorana n'abanyagihugu bari kumwe si abantu bavugira abanyagihugu batari kumwe ariko mugabo ku bijyanye n'uburundi nibaza yuko fose ashobora kuba atabizi cyane bwawe uri umunyarwanda wumva igihugu kibanye arabizi shanki bayimubwirireho baramya agateka kazi nta muntu mu burundi cyo kimwe n'atavugamo n'ubutegetsi baratotejwe kuva mu bibiri na cumi na gatanu baricwa barangazwa abatashoboye guhunga igihugu uno munsi barapfunzwe canke barahoze nta kintu na kimwe bagishobora kuvuga ni kuvuga uno munsi kugira gushobora kuvugira abanyagihugu b'abarundi wisanzuye ni mpaka ube uri hanze y'igihugu kuko turazi yuko n'amaradiyo yigenga yaba ayo mu burundi yaba ayo hanze y'igihugu ayatari make yaramaze kugagwa ayandi no guturirwa araturirwa ibyo bisigura yuko rero mu gifaransa niho bavuga ngo ari imposible ni luneteni mu gihe bitakunda yuko umuntu akorera mu burundi ntiyodukarira cyane ngo tuvugira abarundi abanyagihugu turi hanze y'igihugu cyacu kuba tutari mu gihugu cyacu ntibyatuvuye kuko habaye nyagamagara nta kundi byari kugenda ku byo yavuze nabyo bijanye n'abategetsi bamwe bamwe muri afurika usanga bashikira ubutegetsi biciye mu ngwano amakudeta canke imiharigwana nibaza mwe n'ivyoye kenshi bivana na kahise ibyo bihugu biba byagiye biracamwo kandi ntawoca afatira muri rusange yuko mwe n'ibyo by'uko abantu bashikira ubutegetsi bakoresheje irwanisho yuko ari bibi ariko usanga aribyo byari bikwiye kugira ngo bitabare abanyagihugu turabizi yuko hari ibihugu abatwara wasanga bari kubaranyikiza abanyagihugu mwe nabo bakubise ayo makudeta canke baciye mu miharirwana ugasanga baje gutabara abanyagihugu ibyo rero ntawo bifatira muri rusange kumbura umuntu yoraba igihugu kimwe kimwe akaraba ingene vyahavuye bigenda ariko kenshi nk'uko yabivuze urasanga abantu baje bashikira ubutegetsi muri ubwo buryo usanga batabyifatamwo neza hama kandi nagomba ngira icyo mvuze ku bijanye n'ubutegetsi buri mu burundi ntibashikiriye ubutegetsi kubera bakoresheje ibigwanisho babufashe biciye umuheto nta na rimwe bigeze ibyo bintu babishikako habaye ibiganiro by'iyarusha byo gusangira ubutegetsi by'ukwemera ko abahunze bahunguka by'ukwemera yuko haba ibiganiro batavuga rumwe n'ubutegetsi bagakora ibikorwa bya politike hama baheza baratogwa kuva mu bibiri na gatanu ni kuvuga uno munsi rero mwe n'ibyo by'ibiganiro tuvuga kuganira n'abo mutavuga rumwe ubundi barabironkeyemo inyungu nabo bateza kuba abantu babyumva cyane bakamenya ko nabo nyine batigeze bagira ingufu zo gufata ubutegetsi mu burundi ariyo rero uno munsi baca baba mu bihushane mu gihe bari kubaranka baganira n'abo batavuga rumwe hama ku cyavuzwe na hakizimana yavuze ko ari umunywanyi wa senere nibaza yuko abo banywanyi b'uwo mugambi uno munsi barageramiwe cyo n'abandi bari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi mugabo baza ku isonga n'abo b'umugambi wo kwa gatorwasa nk'uko tuba twanabivuze ntibinumvikane ingene baguma babatoteza kuko turazi uno munsi igishuka cya politiki gihari uno munsi ntigishobora kwemera yuko haba amatora abantu batora bidegemvya urwego rujejwe iby'amatora ruhari ni urwego rurimwo abanyamugambwe bamwe twakwita mu gifaransa militazere b'umugambi uri ku butegetsi mwe nabo rero uwo mugambwe amajwi bazowuha umugambi uri ku butegetsi cndfdd ni amajwi bazoba bakeneye ntibinumvikana ingene babandanye bica abanywanyi kuko ubundi ntacyo bashobora guhindura kuko ibihariro bizotanga nta n'abarorera amatora bazoshobora kuja mu burundi ibyo birazwi ibyo rero bikaba birimo ibishushanyo byinshi ingene baba bafite urwo rwego ruzobaha amajwi bashatse hama umugabo akabandanya batoteza abarundi batavuga ngo n'uwo mugambwe mugabo uko tuba twabivuze ni kugira ngo hagumeho cya cyuka cyo gutera ubwoba abarundi ntibemere yuko bashobora kubaho bidegembya kuko umunsi babaho bidegembya boheza bakabaza abategetsi bakadusigurira igituma mwica mwiba mwangaza abarundi ibyo nabyo ntibakeneye kubibazwa ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tunora paje mbese duhindure kugira ngo ubutegetsi muri afurika buhererekanwe muri demokarasi nibyo tuganiraho na metere janvier bigirimana ukuriye tunora paje mu burundi ariko ngize akantu nongeraho ku byo yasiguye ntabwo abantu bari mu mashyirahamwe yigenga avugira abarundi bahunze bose bahungiye mu burayi hari abahungiye muri biriya bihugu bituranye n'uburundi kandi bakomeje kuvugira abarundi ako ngako nako faustin yari yagakomojeho noneho duhe ijambo jean berkimas na eric batubabarire batugire tugufi cyane kubera ko igihe kiragiye jean berkimas berkimas we
alo berkimas uri hehe
ndabumva ndi ku murongo uri hehe se uri mu kihe gihugu mu burundi Ye- mu burundi yego guca ku ngingo ariko uvuga akajambo kagufi
Mm.
yego
akajambo kagufi nagomba kuvuga nabonye novuga nti ikiganiro cy'umusoro cyari gishingiyeho cyari gishingiye ku guhanahana ubutegetsi muri afurika muri demokarasi mu bihugu bya afurika bwa- mu guhanahana ubutegetsi mu bihe bya demokarasi icyo nagomba kubaza rero ni iki gikurikira ni ayo mashyirahamwe yo mu burundi novuga ntiyasinye kubwo rwandiko ari mu bashyigikiye icyo cyiyumviro aho nasaba nti mbega none kuno munsi abarundi bari mu bukene ntangere novuga bari mu bushomeri ntangere hariho bamwe batotezwa bagira nti mbega ariko akora iki mu maguru masha kugira ngo aharanire iyo demokarasi ivugwa mu burundi kugira ngo agire icyo agaruye mu gihugu cy'uburundi kigaragara mbega Eh, nimba re- nimba leta yoba hari utwigoro tumwe tumwe yoba iriko irakora nko kurwanya ubwo bukene cyangwa ubwo bushomeri nabo bariko bakora iki hanze y'igihugu kugira ngo barabe yuko leta bashobora kubihurizako hanyuma kugira ngo abanyagihugu baron- bashobore kuronka koyoka ye urakoze berekimasi we
yego murakoze namwe noneho duhamagare na eric nawe atubabara agira akajambo ke kagufi eric
ego ndabumva uri hehe eric we
ndi bujumbura mu burundi ye akajambo kagufiya
ego ikiganiro sinashoboye kucumva neza musanzwe muzi yuko amaradiyo atu eh, iradiyo ijwi rya amerika tutakigirumva yego ariko mujye mujya ku mirongo migufi
Eh, ariko kubera nari nabonye byari byanditswe Ah,
mugabo nkagomba kubaza nti none uko bagiye muri urwo runani bakaba bari inyuma y'igihugu yego none mu- mwumva bazohindura iki
yego icya kabiri byoba byiza iyaba bukiye muri urwo runani baje ino mu burundi kubera ayo mashyirahamwe hariho ibintu byinshi yafasha tu rero ni- niyumviriye nka porode hafi ikiri ino hariho ibintu byinshi cyane rwose yafasha yego nibarabe rero gukorera inyuma y'igihugu ntacyo usanga bariko barafasha abanyagihugu bato bato byoba byiza abo bishoboka bakagaruka bakorera mu gihugu eric urakoze cyane
Eh, murakoze namwe metere bigirima dushigaje iminota ibiri itageraho aba bantu babasubiza iki unanzura bwangu bwangu
Eh, murakoze nagomba mbere kuri Eric eh, ahejeje kubaza ibibazo eh, bishika nka bibiri canke bitatu ubwa mbere aravuga ati none bazohindura iki bari hanze y'igihugu icya mbere ni umuco nagomba gutanga eh, twebwe turafise ubu- uburenganzira canke we tworohewe mu gushikiza ivyiyumviro eh, kubera twahunze turi hanze y'igihugu ariko burya eh, turafise abo dukorana bari mu gihugu kumbure ntibashobora kuja eh, ku ijwi rya amerika canke ku yandi maradiyo eh, ngo bashikize ivyiyumviro vyabo mu mwidegemvyo nk'uko twe dushobora kubigira Eh, nico nibwo butandukane buhari mugabo bundi abo dukorana kandi dukorera abanyagihugu turi kure yabo kumbure abari hanze y'igihugu biraborohera gutanga ivyiyumviro Eh, ati byiza bogaruka abo bishoboka nibaza ko bivuze neza cane avuze ati abo bishoboka ni kuvuga aremera ko nawe nyene hari abo bidashoboka Eh, nk'umutama Pierre Claver Mbonimpa yaravuze apodehashi murazi yuko kugira ave mu Burundi yavuye bamurasha Imana irakinga eh, aja kwivuza i Buraya uno munsi nibaza kugira ngo agaruke i Burundi sindi umuvugizi wiwe canke sinzi iryo ari ashobora kumwumvira ko yotaha n'umukwe we ariko baramurasha yitaba imana
Eh, barisha umwana wiwe bisha umukwe wiwe aba- abandi bana be barahunga n'ibindi ubu ako ni akarorero kamwe ndazi n'abandi mu ndongozi z'amashyirahamwe duhurikiyemwo adaha n'ibyiciro bya politike eh, bankurunuka na burya butegetsi ku buryo baba babonye eh, batobamaza kabiri tukibaza tuti umuntu yopfuma avuga yarahunze hakaja ku muvyimba hakaja kwicirwa mu burundi eh, tukavuga tuti igihe cyose bizoba bishoboka yuko dutahana kizobuza ko dutahana igihugu cacu ni igihugu dukunda kandi ubuhungiro ntituburyoherewe ntitumemo neza ariko kandi bamenye yuko eh, hariho abatari bake mu bo dukorana bakiri mu gihugu eh, kumbura ubu bitagikunda yuko bashobora gutanga ivyiyumviro vyabo kandi amashirahamwe yari asigaye mu burundi agikora hano nivyo karateye akazira muntu nka yose baguma bayatoteza baguma bayugara nta minsi haciye ishirahamwe parseme baryugaye murazi ko ariyo amashyirahamwe mpuzamakungu yakorera mu burundi yigenga nayo nyine yarugawe ibyo byose bikerekana yuko ubwo butegetsi bubandanye ya nzira yo gutoteza yo kurwanya abantu bose baharanira ibya demokarasi n'iby'agateka kazinamuntu kuri jean bekimasi nawe akajambo kagufi cyane yego
nibaza yuko mu byo yavuze ati none bazobikora gute budufashe iki twebwe nk'uko byamye tubikora kuva kera tukiri mu gihugu uruhara rwacu kwari gukebura kwigisha gutabaza guhanura ibyo rero nibyo n'ubu dukora kumbure kubera bamwe bamwe babivuga bari hanze y'igihugu usanga n'ayo maradiyo akaba yarugwa bitabashikira cyangwa batabyumva uko byari bikenewe ariko ni kubera izo ngorane z'umutekano ni kubera ubwo bwicanyi buri mu gihugu ako gatotizo ubundi igihe cyose ibintu byohinduka nibaza yuko uruhara rwacu rwaboneka cyane turi mu gihugu nkaba nagomba gusozera nsaba yuko abarundi bandanye bagira urunani bakamenya yuko uruhara rwabo ari runini cyane kugira ngo igihugu gisubire ku nzira ya demokarasi metere janvier metere janvier bigira imana rwose ndagushimiye byimazeyo namwe inshuti zacu ndabashimiye mukomeze mugubwe neza murakarama